mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ni edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi umunsi wahariwe amakomine ntuvugwaho rumwe ni amategeko akwiye hari kadire juridike yo gushyigikira iyo politiki ntibibe bya bintu byo kugenda gusa ngo abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura ngo ivukira baricara bagaca bamanuka uwo ni faustin ndikumana uyobora ishyirahamwe parisem rihamagarira abarundi guhindura ingendo ibishikirizwa n'urongoye ishyirahamwe parisem biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu terance ntahiraje tumeje yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho ni umunsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abenegihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ibyagenze nabi
iyo nkuru kimwe n'izindi zirimo ibibazo abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahura nabyo turayigarukaho mu kanya gato amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho ishyirahamwe parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo ridashyigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu burundi faustin kumana uyobora iryo shyirahamwe avuga ko uwo munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine ariko muri leta bo siko babibona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanga gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntivyari bibi nk'uko uburongo iryo shirahamwe Parseme yabibwijwe rya Amerika uwarongo iryo shirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atari yo yari kwiriye Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi amatariki nkayo abatanga kandi ho kwiyumvira ingorane ziba zihanze ivyo bisata ingene biba byifashe hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maminisiteri babikontora babikurikirana icyo bita koordinasiyo ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo ingufu zirasanzaye ugasanga hari amaminisiteri abiri yamarikaraniganira ivyo bintu wewe umwari wo minisiteri ngo y'intwara hagati mu gihugu ngo uje w'iterambere ry'amakomine hagacamo n'indi minisiteri bijanye na decentralisation hahura iy'iterambere ry'amakomine yindi ay'intwara mugabo bikaguma umengo vyose biriko biranigana gukurikirana ivyo bintu Faustin Ndikumana afise ikindi anegura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimwo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba baba bagiye kwisangirira urukanyu ikindi nta mategeko akwiye hari kadire juridike yo gushyigikira iyo politiki ntibibe bya bintu byo kugenda gusa ngo abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura ngo ivukira baricara bagaca bamanuka ibishikirizwa n'uburongo yishiramwe parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terensiyo Ndayiraja akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko nibaza yuko avuga ibyo bintu yarihenda cyane kuvaho hagiriyeho leta nshasha ejo bundi murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji buruhande bw'iterambere ry'amakomine vyimukira mu bushikiranganji bw'iyo hagati mu gihugu bigizwe gukunda igihugu buca buranahindura n'izina ubu bukaba bwitwa ubushikiranganji bujejwe intwari hagati mu gihugu ibijejwe gukunda igihugu n'iterambere rya bene igihugu arico bituma vya bisata byose by'iterambere ry'amakomine vyimutse na ca kiga fonike cose carimutse na ca kiga citwa mikorokrediriya carimutse vyose biri muri interiyere sinuma rero abantu bariko baciranya ibintu bavuga yuko hari ukwihera nta kibazo kihari nta na kimwe n'amategeko agenga ubushikiranganji bubiri mashasha vuba cane yagiye gusohoka kibaza yuko nibaza ababivuze ngira ntibazi ivyo arivyo nibaza ko kwabaye kwihenda cane kuko atari uko bimeze umutegetsi w'umubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'ico avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwiye ijwi rya amerika uca uwo munsi w'amakomine uba ugamije komeje yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho uti mbega uwo munsi ukuru ugamije iki hakorwa iki mu itegeko rya perezida biratomoye neza icyo uwo munsi usigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni umunsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abenegihugu zigashiki- bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ibyagenze nabi ibyabagoye n'ibitabagoye kugira ngo nawe ibyagoranye bikosorwe eh, ibyakozwe kugereza ingufu kandi kugira bigende neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo eh, bace baraba ba- bashimira n'abagize uruhara eh, mu guteza imbere komine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu uhimbazwa kuva ushinzwe kuri rino gerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi nk'uko ijwi rya amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
tuve i bujumbura tunyarukire muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho imiryango yita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri kivu y'amajyepfo ivuga ko ihezwa n'akato bahabwa mu miryango n'abaturanyi bituma benshi muri bo bahitamo kubiceceka bityo ntibabe bagihawe ubuvuzi bw'ibanze burimo no kubavura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina baba barandujwe n'ababafashe ku ngufu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yasuye ibitaro bya panzi bifite umwihariko wo kwita no kuvura abahuye n'icyo kibazo maze adutegurira inkuru ikurikira intara ya kivu y'amajyepfo ni imwe mu zikomeje kuvamo ikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanywa ku gahato n'abitwaje intwaro cyibasiye iburasirazuba bwa kongo mu bitaro bikuru bya panzi byo muri iyi ntara ahazwi nko kwa dogiteri mukwege mu mujyi wa bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha ku bahuye n'iryo sanganya imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi cumi n'abiri ashize impuzandengo y'abo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri ku bantu ijana na makumyabiri na batanu buri kwezi icyakora ngo uyu mubare ni uwa bake baba batinyutse kugaragaza ayo mabi bakorewe bakagana iryo vuriro ngo bitabweho impamvu aba batinya kwigaragaza zishingiye ahanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane kule kwetu ma hariya iwacu iyo umuntu yahuye n'iki kibazo ntaba akibanye neza n'abo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngendana uburwayi uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya warungu imwe mu zigize kivu y'amajyepfo twahisemo kumuhimba akazina ka mariya ni umwe mu bo twasanze aha ku ivuriro yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubwo yari kumwe na bagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga kuva icyo gihe cyose uyu mariya yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo we arabimenye ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira siwe nini sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga ariko akibimenya yahise anyanga burundu yari yaradushatse turi abagore babiri ari njye wa kabiri ankunda cyane ariko kuva ubwo yanyanze yivuye inyuma twari dufitanye abana batanu ndavuga nti mana yanjye koko nkora iki ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu kwetu iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo aha muri kivu y'amajyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye zirimo na virusi itera sida watabona kuko aba atageze kwa muganga bwana eric winans ni umuhuzabikorwa wa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya panzi Beaucoup de femmes restent abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo ari nacyo gituma akenshi twakira abo byashyikiye kera usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka uko ari nako indwara yandujwe igenda ikura byagera ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu isolées.
uretse ikibazo cy'akato gahabwa abafashwe ku ngufu bakabigaragaza gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga imiterere y'ahakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma abahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima Il y a euh, trois hashize mois amezi d'ici, hafi dans un agera village kuri qui atatu s'appelle Wameli, mu gace en ka région, wameri muri euh, teritwari ya mwenga abarwanyi b'umutwe wa mayimayi ya kutumba bateye aho hantu basambanya ku gahata abagore barenga mirongo itanu mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo kuko rero ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera aha ku ivuriro venir jusqu'ici.
icyifuzo cy'aba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi Itaji yangu ndeza pe icyo nifuza ni uko leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva ku gushakisha utiyushye icyuya ntushobora kurya kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu bimalizike mu nchi yetu icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu na cyane ko hari abagana ibitaro bya panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba leta kuko ari bo babibakoreye benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya mirongo inani ku ijana baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za uvira karehe na warungu ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo cyiganje gusa ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri iri vuriro temistokle mutijima ijwi rya amerika ipanze muri kivu y'amajyepfo arakoze umunyamakuru wacu temistokle mutijima mu burundi umusozi ungana n'amahegitari hafi ane waramanyutse uva muri komine giteranyi y'intara ya muyinga wihomeka mu gihugu cy'u rwanda ibyo ngo byatewe n'imyuzure y'imvura yaguye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane ndonse mu ntara ya muyinga uwo musozi upima hafi amahegitari ane nk'uko mu ntwaro babivuga wasenyuwe n'uruzi kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye urwo ruzi muri komine giteranyi ihana urubibe n'u rwanda uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa murama wamanyutse atwiganira ingene urwo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago turabona umengo biguma vyimanyurako ni ukuvuga aha mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u rwanda nyene ubwo rero haragumaho ku buryo bw'uko wicirako n'amaguru wigira mu rwanda nta ngorane udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru ariko ubu u- biguma vyimanyura vyimanyura akagera kaguma kagenda kwa kundi kahora umuhinga mu by'ubutare n'agataka charles bakundukize asigura ico bivako ni ibintu bisanzwe cyane uruzi rukivuka ruba ari umurongo umwe mugabo uko uruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata amakorosi canke ruhindura inzira kenshi rugenda rwimba mu bumanuka canke mu bukika hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yokwita amasedima hari igihe ingufu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabirunda ahantu hama mu misi ikurikira iyo haje nk'imvura nyinshi rwa ruzi rugasubira kugira umuvuduko munini uruzi rurashobora kuza rugashikira hamwe rwarunda vya bintu ntirushobe kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera ahandi buno rugiye higa hari igice c'igihugu kiba kigiye ku kindi kuko gushika uno musi abantu babona yuko urubibe hagati y'ibihugu aba ari urwo ruzi abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi kagera bavuga ko rubononera indimiro umuhanuzi wa musitanteri wa komine giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere basoma ingera jean bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu cy'u rwanda uruzi kagera rwamaze gutwarwa n'amazi haba haruzura imirima imwe imwe yaragiye mu rwanda ku buryo ibiterwa by'abenegihugu bimwe biri mu rwanda bigoye ukuntu bizogaruka uyu murimyi ari mu bo uruzi kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda ingorane zirashoboka kuba ahaja ku kindi gihugu none ugiye kuharima uri mu kindi gihugu ni bo- bo kubaza igituma ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakurya nyene none umurundi yimukiye i rwanda bashaka ntibamwirukana nubwo biri uko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero mirongo itanu hagati y'aho arangurira ibikorwa n'aho uruzi rugarukira byongeye umuhinga mu bijyanye n'ubutare n'agataka charles bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu ku bw'akarimbi mu gihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorerwa umuti kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari kuba bari mu mugwi wari ushinzwe gutunganya ivy'imbibe hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ari ariko rubibe hagati y'ibihugu U- uye bakoresha vya vyuma bikorana n'amasatelite bagafata amakorodone y'urubibe rutandukanya ibihugu naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi bobo bakeneye kumenya aho rubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makorodone bafata n'ivyo vyuma bitihenda icyo bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nk'uko uyu muhinga charles bakundukize abandanya abivuga kuvuga ko boshobora gutera nk'ibiti bishobora kugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzibe kubomora ubundi buryo n'uburyo busaba eh, amahera menshi amafaranga menshi kuko vyosaba yuko inkombe z'urwo ruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho hoza amazi afise umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge iyo nkombe ivyo navyo sinibaza ko muri ibi bihugu vyacu vyoshoboka kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi ibijyanye n'umusozi wimuka ukava mu burundi uja mu rwanda biramaze kwibonekeza hacuruzi kanyaru ku ruhande rw'intara ya ngozi aho byateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera mu ntwaro bavuga ko no muri ino ntara ya muyinga ari naho byatanguye kwibonekeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu nahone bikaba byaragoranye ko amatati atorerwa umuti mu ntara ya muyinga diane ndonse ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze n'igwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga muti none uno munsi tugiye kuganira ku biki itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero ijana akarongo gahiritse mirongo itatu na gatatu rishinga umunsi wahariwe gufatana mu nda mu burundi ritomora yuko uwo munsi uhimbazwa ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kw'indwi kuri uwo munsi wo gufatana mu nda umurundi wese ahamagarirwa guterera icyo afise amafaranga ibifungurwa ivyambagwa n'ibindi muri uko gufatana mu nda hari bica bihabwa abantu nikora ubwo nyene kugira ngo ntivyononekare amafaranga nayo agashyirwa muri banki mu ikonti yitiriwe uwo munsi wo gufatana mu nda mbega none uwo munsi twavuga yuko washinzwe kubera iki hari imvo zumvikana zotuma habanza kubaho itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bashigikirane ibitangwa nk'intererano yo gufasha abatishoboye byo bizotunganywa gute kugira ngo bishikire ababikwiye vy'ukuri intererano ubwo ntizihava ziba nyinshi zikavuna wa murundi yoba asanzwe afise amikoro make uwo vyoshika ntaronka icyo atanga nta ngaruka bizomuzanira hokorwa iki kugira ngo uwo munsi wahariwe gufatana mu nda kw'abarundi ushike ku neza y'abarundi bose no kwihangiro ugamije ngibyo bimwe byo tugiye kugaruka ko nk'abasubiye kubaha ikaze abatumire rero turi kumwe hano hari joseph ndayisenga ni umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda no gushyigikirana joseph ndakuramukije ndabaramukije ranje kaze kwa nyaburunga murakoze ubundi turi kumwe ni faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe pariseme ryishinze gukangurira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo faustin mwaramutse mwaramutse kaze kwa nyaburunga murakoze mu gutangura rero ikiganiro nyezina duhere mu bushikiranganji mu byo bugejwe harimo gufatana mu nda kubera iki umunsi wo gufatana mu nda mu burundi murakoze umunsi wo gufatana mu nda kumbure bwabaye uburyo bwo gutunganya neza uwo munsi n'ayahandi ho murazi ko gufatana mu nda gushyigikirana byamye biri mu bigenga abarundi muribuka kera ko abarundi ndetse n'ubu barashyigikirana mu bihe byiza cyangwa mu bihe by'ingorane abarundi barashyigikirana mu kwitaho abagowe abatishoboye imfubyi abapfakazi abageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abandi abarundi kandi murazi ko baraha n'indaro uwuhita batanamuzi atanaho baramubona mugabo kubera babona ko aba ari mu bihe bigoye bumwiriye ko bakamwakira bakamuha indaro niyo migenzo rero myiza yose yahora iranga abarundi kumbure itari itunganijwe neza dushaka ko abarundi dusubira ko kuko byarabonetse ko hageze igihe iyo migenzo igatituka kugira ngo abarundi kanguriye gufatana mu nda birakenewe ko babanza gushinga umunsi wahariwe icyo kintu twababwiye yuko gufatana mu nda gushyigikirana byaramyeho byarahamyeho ariko rero uri kuraraba ibihe igihugu bya- cyagiye kiracamwo eh, biraboneka yuko nk'umuntu afise ingorane nk'umuntu afise amikoro make nk'umuntu yabuze utwo ararira gusanga atonze nk'imbere y'ubushikiranganji umushikiranganji amuciyega ati narondera umushikiranganji atufise ingorane ziye ati jewe by'ukuri naraye ubusa birumvikana ko ataworeka ko ibintu biguma bigenda gutyo eh, aho umuntu kumbure yoza gufungura ari uko arinze gushika ibujumbura ko arinze kubonana n'umushikiranganji hari hari cyatitutse rero mu bijyanye n'uwo muco mwavuze wa kera wo gufatana mu nda cyaratitutse kuko eh, uretse na kera cyane nka jewe eh, sindi wa kera rwose mugabo twakuze tubona iwacu ikumbure usanga abantu batifashe cyane mugabo ugasanga umubanyi hari utwo afise ibyo rero ibyo byose yaragerageza ku buryo atawarara ubusa eh, kandi azi ko hari uwundi atashoboye kuronka utwo akinjika cyane n'akantu ko kwiyamamaza kumbura abari ku butegetsi bagombye kunyuzamo E, icyo onye hariho n'uwundi munsi igihe twari mu biga- mu kiganiro bariko barabaza umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu i- barabajije ibibazo byinshi barabaza ibibazo nkamwe n'ivyo hariho n'abandi bavuze ati canke ni kubera ko Burundi bwashitse mu bukene buzura inzara ariko rero ugiye kuraba nk'ibyo nk'uko turiko turabisigura ukaraba no mu byo leta yashinze ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana mu byo ubushikiranganji busabwa ko harimwo gutunganya neza ibijanye no gushigikirana hagati y'abenegihugu reka nsimbire muri parseme faustin umunsi mukuru wo gufatana mu nda mu burundi mwe mukiwumvise kushinzwe muco muvyakira gute jewe numva ataco byari bitwaye kuvuga ati umunsi mu- umunsi sinazi ko ari n'umunsi mukuru ni journée wahariwe wahariwe gushigikirana ivyo ni ibintu bisanzwe gushiraho umunsi wahariwe gushigikirana eh mugabo ico mm, jewe ntumva na je ntategera sinumva ko birinda guca mu itegeko nta tegeko birinda gucamo kuko ugufasha umuntu cyangwa gushigikirana ni mu mutima w'umuntu nuko umuntu yumva ati jewe mfise ikinoshigikira uku kandi abarundi gushigikirana ukujya bize ati baravyamye umukene wa- n'ubu baracabibandanye genda urabe mu Burundi uko byifashe no munsi usanga mu ngo abantu babaye mu ngo ari benshi abarihirwa amashuri nabo batabya ni benshi aha anyi solidarite mu Burundi n'ubu irahari usanga uri kurarira minerval uyu usanga ejo ugurana umuntu ejo usanga urihira ikintu uyu barabikora abarundi kujya gutandukanye nama ndiko ndabona naje abantu bama baciye ku biro banevra ngo te ndazi ko twama turiko turashigikira abantu batishoboye canke bafise ingo- ingorane igihambaye n'ukumya ati mbega uwo muntu agiye gushyigikirwa muri iyi kadire ndende n'urya muntu bibaye kubera kuvuga ati ni imfubyi tugira dushyigikire imfubyi tugira dushyigikire abapfakazi tugira dushyigikire abatama n'abatamakazi hagomba gufashwa ab- ibimuga abana bo mu ibarabara icyo ni kimwe sibyo hagaca bikindi urantegera hagaca ne- niba abakene baje muri no kontekste y'ubukene cyane kuko hariho n'abantu bakenye kubera iyi kontekste y'ubukene turimo yavuze uyu aserukira ubushikiranganje aravuga ati ngo kera abantu kera ni kera nyine jisitema wo kubwira hegitari ku munyagihugu mu mirongo itandatu ingene yangana n'ubu nawe imuha mu mirongo itandatu zari hegitari zibiri ku munya- ku munyagihugu mu mirongo irindwi na gatatu yari hegitari ubu tugeze kuri zero edumi hegitari n'ingene ubukene bungana ubu ni mirongo irindwi ku ijana hafi y'abakene baba andesu ya dorari ku uvuga rero ko iryo tegeko ryoba rije kubera ubukene bwawe bwawe niko ndakubwira mirongo mirongo irindwi ku ijana bari andesu di sedo povurete ni ukuvuga iki mu Munsi ukuvuga y'idolari.
yuko ba- ari abakene ba ruhe Ni ukuvuga munsi y'idolari niwe wafatira kwange nango nako bimaze nkunda abantu nkunda abantu bakunda abantu nkunda abantu bayaka amahoro kugongo nayo kwange nango nako bimaze nkunda abantu turiko turavuga tuti rero ushizeho journée de solidarité ukavuga ati urayishizeho Si- sinumva ingene uvuga ngo ni ngo ni ngo ni itegeko risye solidarité urumva naho wovuga uti abarundi mufashanyo kabasansibiriza barabasansibiriza ariko mu bushikiranganje bavuze yuko mu- kuva bushingwa mu vyo bujejwe harimo gutunganya neza ibijanye no gufatana mu ubushikiranganje bwa mbere hoho regiriyeri mabura afise bije tubuha iyo bije itozwa mu mahera nyene yacu twebwe nyene abarundi Ni- abanyene niwaza kugura ibintu bagira ibitanze ni bagira iki iyo bi- igihe rero twatanze bije y'igihugu leta igashiraho ubushikiranganje bujejwe iyo solidarite deja tuba twabaye solideri isolidarite ya mbere iba yabaye kuko mu bushikiranganje muba mwamaze gufatana mu nda bafashe mu mahera nyene twarishira y'igihugu kandi uko MP nyene igenda ufise bwinshi ariha menshi none none ugira ugira umurundi wese aratanye kweri gushika no uvuze gutyo uvuze gutyo umenga ntivyari binakenewe ivyo bintu je ndiko nakunyene ibintu bitunganje none uko niko bibanza kuba bimeze la solidarite ibanza guca uko nyene kuko setambije ihari abantu batanze kweri bagize hanyuma habayeho ubushikiranganje iyo ni classique iyo uvuze rero uti tugira du dusansibiriza abarundi kandi ku byo gufashanya sibyo ni vyiza kubasansibiriza kandi basanzwe ba je ndiko nakuba basanzwe babikora umuntu umwe. kuvuga rero ko hari irindi tegeko kandi ryo gutoza kandi gikubyiwe ntatahura ndagaruka none atahura ndasubiye mu bushikiranganje mugaruke ari mugaruke Gerard, abarundi nk'uko mwabivugana mwe kuva mu ntango bamye bafashanya uno munsi kubigira itegeko ubwo si ukubera umurundi agatongo wiko afise kanini afise igice c'ihe gitari ubwo si ukubera mirongo irindwi kw'ijana barenga bakenye cane bari munsi y'idolari. Mu- ni ukubera ubukene iryo tegeko rije Eh, murakoze imbere yo kubigaruka ko icyo kibazo mumbajije nanjye nagira ndababaze icyo iryo tegeko ryishe mbega imbere yuko hari icyo gica icyo rikiza coco kiri icyo rikiza ni kinini coco nicyo cadukora niki twovuga tuti ni intango itanguye yo kuringaniza neza icyo gikorwa turiko turumvikana vyumvikana rero ko muri kazoza duca tubandanya umwe wese icarose bizohabwa abandi bizohabwa abandi nicyo gituma twavyise gushigikirana mu kibano uzogenda ku mutumba avukako uzoja muri karotiye abamwo canke avukako arashobora no kubabona abaribo kuko hariho n'abaca babironyera aho nyene ubu barabaze gutororokanya intonde z'abatishoboye kuruta abandi abo nabo noshaka nkabavuga ahanini ni aba bana b'imfuvyi batagira kirera nabo usanga bageze mu zabukuru nabo usanga bagendana ubumuga butandukanye ni aba bapfakazi mbe nk'aba bantu baheje amashuri mugabo batararonka ubuzi barimo oya ba nyene twaba turiko tura twaba turiko turabesha ariko rero bivanye n'ahaba mu kibano kuko ni intumbero yo mu kibano iyo ntererano izotorezwa ku mutumba ikitagirwa ku mutumba nyene izotorezwa ku mutumba ibishobora kononekara bizotangirwa ku mutumba mugabe ibitononekara bishobora kubikika bizoja mu makomine bice biguma mu makomine hanyuma ya migwi ishinzwe gukurikirana ingene ibi bikorwa bigenda abo mu ikomine baca bakorana nabo ku mitumba imitumba yose yerekana abatishoboye kurusha hanyuma rero hakagera igihe ba bantu bakaza kubagarukira byumvikana ko ushobora gushigikira kuri uyu mutumba mugabo kubera mwagize amahirwe kumbure mukegeranya byinshi cyangwa ugasanga iwanyu haramera kurusha ahandi hariho ibishobora kuzoja gusahiriza ku yundi mutumba uzoba utaronse mugabo n'iwanyu bizogaruka hari ingendo ikunze kwibonekeza iyo bagize ngo ngirira urutonde rw'abo dufasha cyangwa duha ibintu ugasanga abo usanga baca bagomba gushyira imbere ab'iwabo cyangwa abo bavukana cyangwa inshuti ntibibaza yuko kampinga yanjye gashobora kuja muri ibyo bintu mubonye abagize umugwi wo ku mutumba mworema n'abantu icenda ubugizwe n'umukuru w'umutumba haba harimwo uwaserukiye ubu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi baza bari bajya bo ku mitumba bita abamonitere haba harimwo uwuduserukira haba hariho abaraba ibijanye n'ibi by'impanuka haba hariho abaserukira amadini haba hariho abaserukira ishyirahamwe kwaruje hanyuma rero barakunda kuvuga ngo bagenwa nande e, nibaza ko hari ibibazo vya kira tuzaturagaruka ko inzi ko bashaka ko hazohora hagena imana
aha niho harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro ndagushimira joseph ndayisenga nibutsa yuko uri umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda no gushyigikirana wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze cyane urakoze reka nshimire kandi ifose ndikumana arongoye ishyirahamwe pariseme wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze kuba mwadutumiye natwe interano zacu twazitanze kandi guhindura ingendo no gushyigikirana twibaza ko birimo urakoze cyane Je- nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye mururanirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
arakoze jerome niyonzima utugejeho ikiganiro kwa nyaburunga aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika